ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye muri Uganda Perezida Yoweri Kaguta Museveni yatangaje amabwiriza yo kuguma mu rugo mu turere tubiri muri dutanu tumaze kugaragaramo indwara ya Ebola mu Rwanda ho kuri uyu wa mbere ku bitaro byitiriwe umwami Faisal hakozwe umwitozo ugaragaza uko bakwakira umurwayi wa Ebola mu gihe yaba igeze mu Rwanda kubera ko umurwayi ashobora kuza akabonekera ahabonetse hose bisaba ko ibitaro byitegura nk'uko mwabonye ku bitaro bya Faisal no mu bindi bitaro biri gukora amadiriri agomba kuba afite igisubizo kiri interineti nimbona uhura na kiriteri nahawe ndamushyira hehe iyo tuyita holding area muri holding area rero nk'uko mwabibonye umuntu ashobora kuza arwaye akeneye ko aba hold akavanwa mu bandi ariko anahabwa ubuvuzi kuko utabikoze ashobora kuhasiga ubuzima menelas nkeshimana ushinzwe kwita ku buvuzi bwa ebola mu burundi ishyirahamwe ry'ibinyobwa burarudi ryongereye guhera kuri uyu wa mbere ibiciro ku binyobwa binyuranye bisindisha n'ibidasindisha aya makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugome ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugizweho na mugenzi wacu Diane Nini nahazwe ubugiriki na turukiya biriko bitanako amashavu ku kibazo c'abimukira fartin altun atwara ibiro vyo kumenyesha amakuru mu biro vya president wa turki yegetse amafuti ku bugiriki agira ati umushikiranganje ajejwe ivyo kwinjira no gusohoka muri ico gihugu yakwiragije amakuru y'ibihuha atahafatiye turki ivuza no majambo inyuma yaho ubugiriki bwagirira ico gihugu kwirukana abimukira mirongo icenda na babiri atagahuzu bambaye ubusa nk'uko imana yabaremye turki ikabahindira ku butaka bw'ubugiriki umushikiranganje abinjira n'abasohoka mu bugiriki ariwe notise mitaraci abicije ku rubuga rwe rwa twitter yari yacishije ifoto y'abantu bambaye ubusa bapfutse ibitsina vyabo hagira ko yemeza ko turki yabirukanye ikabahindira ku butaka bw'ubugiriki mu butumwa yanditse mu ndimi zitatu icongereza ikigiriki n'igiturukiya altun atwara ibiro vyo kumenyesha amakuru mu biro vya perezida wa turki yagize ati ino nkinamico y'ubugiriki nta kindi igamije atari ugutereka intebe ishushe ku gihugu cacu muri ubwo butumwa yagiriye ko ahanura ubugiriki kuvavanura n'ico yise kubangamira no gufata nabi abimukira agira ati ubugiriki burasubiye ku yindi nshuro kwereka amakungu ko butubaha impunzi nka kiremwa muntu mu gushira ahabona amasanamu y'aba bantu bari mu kangaratete bwirukanye ataco bambaye icegera c'umushikiranganje w'intara yo hagati muri Turki nawe kuri Twitter yabwiye ubugiriki ko umwanya buta mu kubesha amakungu vyoba vyiza ukoresheje mu kubahiriza agateka akazi na muntu twibutse ko turki n'ubugiriki bimaze igihe bidaca n'uwaka mu gupfa ibitandukanye birimo ikibazo c'abimukira turki yagiriza akatari gake ubugiriki kurungika ku butaka bwayo abimukira ishaka kwikura baba hanini bashitse mu bugiriki baciye mu nyanja no mu mabarabara ni mu gihe ubugiriki nabwo bwagiriza turki kuba igitarugwa c'abimukira bipfuza gushika vyoroshe mu bihugu biteye imbere vyo ku mugabane wa buraya ishami mpuzamakungu onu rikaba ryavuze ko rihangayikishijwe n'amasanamu ryabonye rigira ko risaba amatohoza yimbitse mu kuvuga ko amasanamu ryabonye atesha agaciro abayariko Irani itangaza ko abanyororo bahitanywe n'umuriro wadutse kwa gatandatu mu ibohero rinini riri muri quartier yitwa Evin iri mu buraruko bw'umurwa mukuru Tehran bageze kuri bane ibohero ryahiye n'iryo ripfungiwemo abanyepolitike banshi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Irani n'abaharanira agateka kazi na muntu bakomeye muri ico gihugu amaze kumenyekana ko bakomerekejwe n'iyo muriro ni mirongo itandatu n'umwe televiziyo y'igihugu yerekanye no munsi video isigura ko ituze ryagarutse ku bw'iyo televiziyo bane bapfuye bahitanywe no kubura impwemu mu gihe abandi bane muri mirongo itandatu n'umwe bakomeretse ari ndembe umuriro wadutse mu ibohero ripfungiwemo abanyepolitike benshi muri irani wadutse mu gihe imyerekano yiyamiriza urupfu rw'umwigeme mahasa amina w'imyaka mirongo ibiri n'ibiri yinjiye mu nzu yayo ya gatanu abategetsi muri irani batangaza ko amatohoza y'icateye urupfu rwa nyakwigendera yerekanye ko yitavye imana azize uburwayi bwatewe n'igice co mu mutwe abaganga bigeze kumubagamwo ikivyimba afise imyaka umunani umuryango inshuti ziwe n'abaharanira agateka kazi na muntu bo yamara bemeza ko yahitanywe n'ukuvirana mu mutwe kuvanze no kononekara kw'ibihimba vyiwe vyirondoka n'ibindi bihimba vy'umubiri vyatewe na polisi yamuhohoteye imuziza kutitwikira nk'uko idini rya Islam iwabo ribitegeka abategetsi muri Irani bavuga ko ivyabaye mu gasho kahiye atasano bifitaniye n'imyerekano yabiyamiriza urupfu rwa Mamsa Amin ico bikoze umuriro umaze kwaduka byerekanye bagana kuri iryo bohero naho polisi yabizibiye ubushikiranganji bw'imigenderanire y'amerika n'ayandi makungu nabwo bwavuze ko buriko bukurikiranirana hagufi ibera muri iryo bohero bugira buti biraturaje ishinga turiko turavugana n'ubuswise bukingira inyungu zacu muri iran ico gihugu ariko kimenye ko imfungwa z'abanyamerika zifungiwe ubusa muri iryo bohero ziri ku gatwe kacu abanyagihugu bacu bari babwirijwe kurekugwa bidatevye mu makuru ajanye n'intambara y'uburusiya na ukraine ivyo bihugu vyongeye kwegekana ko misile zaraye zisubiye guterwa mu karere ka donetsk kegukira ukraine ariko kakaba karigaruriwe n'uburusiya abegereye ubutegetsi mu burusiya bemeza ko ukraine ariyo yamijaguye ibisasu vya misile ejo kwa mungu bavuga ko vyononye inyubakwa y'umukuru w'akarere ka donetsk bigaturira amamodoka yari mu micungararo y'aho vyatewe ukraine nayo yiyamye uburusiya mu gusigura ko aribwo bwateye ivyo bisasu vya misile vyononye kimwe mu bisagara vyegereye ihinguriro rya nucleaire rirahitwa zaporizhia iryo hinguriro naho ubu rigenzurwa n'uburusiya abahinga barikorera baracari aba ukraine ukraine yemeza ko ivyo bisasu yegeka ku burusiya vyakomerekeje abantu batandatu vyonona amasoko ntanganguvu atanu imiringoti icamwo gaze itatangajwe igitigiri amaduka y'abanyagihugu atari make n'inzu zo kubamwo nyinshi hagati aho ukraine ahandi yavuze ko uburusiya bwateye ibisaso ni mu burere bubiri buri mu buseruko ubwo nabwo akaba ari kharkiv na luhansk ukraine ivuga ko uburusiya aho bwagavye ibitero muri ubwo burere hegeranijwe abasivile mu gihe intambara uburusiya bwatanguje muri ukraine iriko yababa amezi umunani ubwongereza bwavuze ko amahirwe y'uko uburusiya bubandanya kuronka ibirwanisho ari make cane
urakoze diane ninahazwe mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika humvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ariko mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo koma no ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni vowa radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
muri uganda perezida yoweri kaguta museveni yatangaje amabwiriza yo kuguma mu rugo mu turere tubiri muri dutanu tumaze kugaragaramo indwara ya ebola ni mu rwego rwo gukumira ikwirakwira ry'iyo ndwara mu gihugu hose inkuru irambuye iginashosi bahije ijambo guma mu rugo ku banyayuganda n'ahandi hose ku isi ryibutsa ibihe bikomeye covid cumi n'icyenda yari yokamye isi yose ihitana abantu umusubizo abandi bari mu bitaro cyangwa barwariye mu ngo zabo ariko yatangajwe muri uganda uyu munsi itandukanye n'iyo yatangajwe mu turere twa mubende na kasanda kandi noneho kubera indwara ya ebola imaze guhitana abantu cumi n'icyenda mu turere dutanu twa uganda ari two mubende kasanda kagadi kegegwa na bunyangabu nk'uko byemezwa n'inzego z'ubuvuzi za uganda icyorezo cya ebola cyamenyekanye mu gihugu mu ntangiriro z'ukwezi gushize ku ikubitiro leta yari yavuze ko itazashyiraho ingamba nk'izi zikaze zo kurwanya iyi ndwara ivuga ko kuyirinda byoroshye kuruta kwirinda covid cumi n'icyenda mu gihe abantu bubahirije amabwiriza y'inzego z'ubuvuzi ariko perezida museveni avuga ko kubera ko abantu batubahirije amabwiriza bahawe na minisiteri ishinzwe amagara y'abantu za- byabaye ngombwa ko izo ngamba zishyirwaho mu rwego rwo gukumira icyorezo ngo kidakwirakwira mu gihugu cyose ndetse kikarenga n'imipaka ni muri urwo rwego perezida yategetse ko uruja n'uruza rw'abantu muri ubwo burere bwa mubende na kasanda ari natwo turere twibasiwe cyane n'icyorezo ruhagaritswe insengero uno munsi nazo ntabwo zafunguye muri utwo turere kandi imodoka zitwara abagenzi iri- n'ibikorwa bihuza abantu benshi byose byabaye bihagaritswe kumara iminsi makumyabiri n'umwe igihe umuntu wanduye ebola atangira kwerekana ibimenyetso gusa amashuri yo yemerewe gukomeza gukora akurikiza amabwiriza yo kwirinda These are temporary measures to control the spread of, of, of Ebola. We should all cooperate with the authorities so that we izi ni ingamba z'agateganyo zo kurwanya ikwirakwizwa rya ebola twese tugomba gufatanya n'abayobozi kugira ngo iki cyorezo kirangire mu gihe gito gishoboka twari twateguye kugira umwiherero w'abayobozi bakuru ba leta ariko minisiteri y'ubuzima yatanze inama ko tuyihagarika kuko haramutse harimo umuntu umwe wanduye ubuyobozi bwose bwashyirwa mu kato bityo rero nubwo nari nishimiye uyu mwiherero nemeye inama minisiteri y'ubuzima yatugiriye none umwiherero wacu wasubitswe But now I have decided on the advice of Minister of, of Health to postpone that retreat.
usibye ingendo zabujijwe perezida museveni yategetse ko hari nta muntu wemerewe kuba ari hanze hagati ya saa moya na saa kumi n'ebyiri za nijoro muri utwo turere twa mubende na kasanda mubende na kasanda ni ahantu hacukurwa zahabu kandi hari abakozi benshi baturuka mu bihugu by'ibituranyi na uganda bakora muri ibyo birombe gusa ibirombe byo byemerewe gukomeza gukora ariko abakozi bose bategetswe kutava aho bakorera kumara igihe cy'iminsi makumyabiri n'umwe kandi bagakurikiza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya ebola nk'uko byatangajwe na perezida nta murwayi wa ebola wari waboneka mu murwa mukuru kampala ariko kubera ari ahantu hatuwe n'abantu benshi cyane abatuye muri kampala basabwe kwirinda cyane bakurikiza amabwiriza akomeye nko kwirinda ahantu hahurirwa n'abantu benshi kuramukanya kandi bagakaraba intoki buri gihe minisiteri y'ubuzima ivuga ko kuva mu kwezi gushize ubwo ubwoko bwa ebola bwitwa ebola sudani yadutse mu gihugu abantu mirongo itanu n'umunani nibo bamaze kwandura muri bo cumi n'icyenda icyorezo akaba kimaze kubahitana mu gihe makumyabiri bavuwe bagakira minisiteri ivuga kandi ko ebola ari indwara yandura cyane ikwirakwira bitewe no guhura n'umuntu wayanduye cyangwa se wishwe n'indwara kandi no gukora ku matembabuzi yo mu mubiri y'uwanduye ni indwara yica vuba cyane cyane iyo umuntu wanduye atinze kubona ubuvuzi muri iki cyumweru inama y'inzobere mu by'ubuzima ziturutse ku mugabane wa afurika zateraniye i kampala kugira ngo zitegure uburyo bwo gukorera hamwe kugira ngo iki cyorezo kitambuka mu bihugu by'ibituranyi uganda imaze kwibasirwa n'ibyorezo bya ebola inshuro zitandukanye ariko iki cyorezo cyahitanye ibihumbi by'abantu mu gihugu cy'igituranyi cya repubulika ya demokarasi ya kongo no mu bindi bihugu byo muri afurika y'iburengerazuba Ignatius Bahisi ijwi ry'Amerika Uganda kuva indwara ya ebola yagaragara mu karere ka mubende u rwanda rwahise rufata ingamba zo kuyikumira abantu bose binjira mu gihugu banyuze ku mipaka ya gatuna na kagitumba bapimwa ubushyuhe kandi ntawe ubakozeho minisiteri y'ubuzima ikomeje gusaba buri wese gukurikiza ingamba zashyizweho zo kwirinda ebola Eh, kuri wa mbere ku bitaro byitiriwe umwami faisal hakozwe umwitozo ugaragaza uko bakwakira umurwayi wa ebola mu gihe yaba igeze mu rwanda menelas nkeshimana ushinzwe kwita ku buvuzi bwa ebola yasobanuye ibyakozwe nk'uko mwabibonye muri covid icyorezo ntabwo ari iby'abaganga gusa nk'uko nabivugaga ni icyorezo ah, ni ikibazo kirerwa n'inzego nyinshi iyo twebwe nk'abari muri teko- kote tekinike tugezeho badusaba igihugu kikadesida ati mukore ibi eh, amashuri ntiba- ntibige cyangwa se abagenda ntibagende turabyimprimentinga ariko turabitegereza ko nabo bafite byinshi bagenderaho bajya gufata ah, ibyemezo nk'ibyo ngibyo bisa nk'aho bikomeye ariko iyo ari ngombwa birafatwa hanyuma abantu baza murabashyira mu kato ariko ashobora kuba ata- ataragaragaza ibimenyetso iyo umurekuye akazagaragaza ibimenyetso cyangwa abantu bose murabashyira mu kato cyangwa se mushyira mu kato umuntu ufite ibimenyetso bigenda bite Oh, hari uburyo bubiri hari icyo bita isolation site isolation ni umuntu ufite ibimenyetso wanavuye hahandi uramukurikirana ya minsi yose Eh, n'utabifite uramwigengesera ngira ngo urabizi ko hagati y'iminsi iminsi ibiri kugeza kuri makumyabiri na rimwe ibimenyetso bishobora kuza igihe icyo ari cyo cyose bishobora kuza ku munsi wa makumyabiri cyangwa se bikaza ku munsi wa nyuma so aho ari hose rero arakurikiranwa umunsi ku munsi nawe arigishwa sibyo nawe arigishwa kugira ngo ah, mwabonye ibimenyetso bishobora kuba ari ibimenyetso umuntu yakwita ibindi ndumva ari nka malariya sitiri n'ibimenyetso akiyumva niyo twe interactinga n'abo ngabo muri community ah, muri izo isolation cyangwa se quarantines aho bari ibyo nicyo tuba tubashakishamo kugeza ya minsi ya minsi irangiye yaza afite ibimenyetso yaza atabifite bose agomba kubara umunsi makumyabiri n'umwe Ba- iyo minsi makumyabiri n'umwe turigengesera turabigengesera tukabakurikirana umunsi ku munsi kubera ko umurwayi ashobora kuza akabonekera ahabonetse hose bisaba ko buri bitaro byitegura nk'uko mwabonye aha ku bitaro bya faisal no mu bindi bitaro biri gukora amadiriri agomba kuba afite igisubizo kiri interineti nimbona uhura na kiriteri nahawe ndamushyira hehe iyo tuyita holding area muri holding area rero nk'uko mwabibonye umuntu ashobora kuza arwaye akeneye ko aba hold akavanwa mu bandi ariko anahabwa ubuvuzi kuko utabikoze ashobora kuhasiga ubuzima ufite umuriro ufite ukeneye serumu ko abantu haba- bayibora bararuka cyane bararuka cyane bakagira n'imiswi ku buryo ahita azahara so bisaba ku- kwihutisha kumushyiramo serumu ukamugira noneho nyuma ya holding mujyana muri treatment center kuko ashobora kurwara igihe kirekire Eh, ngira ngo treatment center kugeza ubu eh, dufite aho tuzabavurira ni kuriya bitaro bya inyamata nk'abara hospital y'ubundi y'ibyorezo eh, akaba yajyanwaho yarwara icyumweru yarwara ibyumweru bibiri yarwara ukwezi akahaguma akitwaho akitabwaho mu mu buzima bwe bwa buri munsi kugeza akize bari babaye benshi treatment center yaba imwe yaba ebyiri ngira ngo no muri covid mwarabibonye treatment center nta ntabwo bavuga ngo ni umubare uri uri fix ni ikintu ni umubare uri elastic bitewe ah, n'u- n'u- n'abarwayi ufite uko bangana ugomba kuvura nibaba bakeya nyamata izaba handuringa nibaba benshi dushobora kuzagira izirenze ariko dukora imyitozo tukanigisha kugira ngo babe bakeya bishoboka cyangwa se babe nta nabo Menelas Nkeshimana ushinzwe kwita ku buvuzi bwa Ebola asubiza abanyamakuru barimo n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Asumuta Kaboyi. Kuri uyu wa mbere urukiko rwisumbuye rwa Huye ruri mu majyepfo y'u Rwanda rwatangiye kumvira mu muhezo abatangabuhamya bashinja Beatrice Munyenyezi ibyaha bya jenoside byibasiye inyokomuntu abari kumushinjiriza mu muhezo ni abatangabuhamya batatu abane nabo bamushinjirije mu ruhame mu gihe yari mu gihugu cya leta zunze ubumwe za Amerika mbere yo kumwohereza mu Rwanda iyi ni ingingo itavugwaho rumwe kuko uruhande rw'uregwa rwabanje kuyirwanya rwavugaga ko umuhezo atari ngombwa kuko bitumvikana uburyo mu mahanga bashinjirije munyenyezi mu ruhame bagera mu Rwanda bagasaba umuhezo kandi bavuga ko igihugu gitekanye kugeza ubu tubagezaho aya makuru kuri radiyo ijwi ry'Amerika biragoye ko twamenya ibiri kuvugirwa muri uwo muhezo kandi amategeko ntiyemera kubijya ahagaragara madamu beatrice munyenyezi w'imyaka mirongo itanu n'ibiri y'amavuko ni umunyarwandakazi uvuka mu majyaruguru y'u rwanda mu cyahoze ari perefegitura ya byumba ubu ni mu karere ka gicumbi ni umukazana wa paulina nyiramasuhuko ari minisitiri w'umuryango muri guverinoma y'abatabazi ubu yakatiwe imyaka mirongo ine n'irindwi n'urukiko rwa arusha nyuma yo kumuhamya ibyaha bya jenoside umugabo wa munyenyezi arsene shalom ntaho bari nawe yakatiwe gufungwa imyaka makumyabiri n'itanu ku byaha bya jenoside mu kwezi kwa gatanu mu mwaka ushize wa bibiri na makumyabiri n'umwe nibwo igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika cyirukanye munyenyezi ni nyuma yaho gusanga yaratanze amakuru atari ukuri ku nzego zishinzwe abinjira n'abasohoka muri amerika ibyaha aregwa byose bikekwa ko yabikore mu mujyi wa butare ariko we arabihakana akavuga ko ababimushinja batamuzi munyenyezi avuga ko azira kuba yari umukazana wa nyiramasuhuko
washington ijwi ry'amerika mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi ishyirahamwe ry'ibinyobwa burarudi ryongereye guhera kuri wa mbere ibiciro ku binyobwa binyuranye ibisindisha n'ibidasindisha kuva ku mafaranga magana abiri kugera kuri magana atandatu bitewe n'ibinyobwa ku murongo wa telefone kigali mu rwanda ndi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika desire hatungimana desire hatungimana wiriweho mwiriwe veniste none ishyirahamwe burarudi risobanura gute iyongera ry'ibyo biciro Eh, ishyirahamwe burarudi rimenyesha abarundi basanzwe bihereza ibyo binyobwa rihingura byaba ibirimwo umwambiro canke ibitagira umwambiro yuko ryadugije ibiciro kubera ku ku isoko mpuzamakungu aho bakura ibikoresho bakoresha nabo nyine ibiciro byaduze bakabona ko butabandanya bakora bahomba aricyo gituma bafashe iyo ngingo yo kuduza ibiciro ariko inama shikiranganji yo mu kwezi kw'icyenda yari yamenyesheje iryo shyirahamwe yuko ryo riratenyenya ntiriduze ibiciro babanze barabe yuko eh, ibyo bakora bishobora gushikira abanyagihugu kuko bavuga yuko eh, eh, naho bakora ibyo bakora bitaheza ngo biboneke leta ikabasaba yuko rero bokora eh, boramu- boduza ibiciro ari uko bamaze kuronka ibikoresho bituma yuko bashikana ibyo binyobwa aho abarundi bose baherereye none abo banyagihugu banywa ibyo binyobwa babyakiriye bate Eh, abanyagihugu rero bo mu Burundi bihereza ivyo binyobwa bamenyesha yuko iryo shirahamwe Brarudi ryarengeje urugero mu kuduza ivyo binyobwa eh, kuva ku mafaranga amajana abiri gushika ku majana atandatu bakamenyesha ko ari amafaranga menshi cane mu gihugu muri kino gihe kirangwamwo ubukene bakamenyesha yuko ivyo bakora babikoze batisunze eh, ubushobozi bw'abasanzwe ari abakiriya babo eh, no mu ishyirahamwe ry'uburundi eh, ry'abaguzi association burundaise des consommateurs abuko bamenyesha yuko ivyo braudi yakoze bidakorwa kuko batisunze ivy'inama shikiranganje yari yabasavye mbere pierre nduwaye arongoye abuko agasaba leta y'uburundi guhagarika vuba na bwango iyo ngingo ya braudi kugira abarundi bashobore kubandanya bihereza ivyo binyobwa batavunitse ndetse hatunga imana dufate urugero rwa biyeri ya amusteri ni inzoga yoherezwa no mu bihugu byo hanze nk'aho mu rwanda abanywa amusteri niba yongereye mu burundi no mu rwanda bazongera ibiciro aho ho bazabyemera bazabyihanganira aho byakiriwe bite Eh, kuva rero veniste uburundi n'u rwanda habaye ibibazo bya politike imbibe zikuga- zikugarwa naho ho ziherutse gufungurwa nta nzoga z'uburundi ziza mu rwanda nicyo gituma rero tuzovuga ati mu rwanda ho babyakira gute kuko kuva icyo gihe imigenderanire itifashe neza nta kintu kinyobwa na kimwe cy'uburundi cyangwa ikidandazwa kiva mu burundi cinjira mu rwanda mbere kuva naho buguruye imipaka n'ibidandazwa ntibiremererwa kugira byinjire mu rwanda ubwo abakunda akamusteri bazaba bihanganye desire hatunga imana eh, ndagushimiye cyane kandi ukomeze ukurikirane iyo nkuru uze kugeza ku bumva ijwi ry'amerika murakoze cyane veniste akazi keza
mu mikino ikipe ya flambo du centre yari ihagarariye uburundi mu mikino ya afurika amakipe yatwaye igikombe iwabo mu mupira w'amaguru yaraye isezerewe na zamalek yo mu misiri naho muri basketball umukino wa nyuma mu gikombe cyitiriwe incungu z'uburundi uzahuza dinamo n'urunani inkuru ya diziratunga imana muri urwo rukino rwa nyuma mu gikombe cyitiriwe incungu z'uburundi igenekezo rya mirongo ibiri na rimwe za kuno kwezi hazoca uwambaye hagati y'urunani na dinamo imigwi isanzwe ikebana cyane ni kuri uwo munsi abarundi bazaba baramutse bibuka imyaka mirongo ibiri n'icyenda iheze perezida melchior ndada yagandaguwe aroni kagabo amenyereza umugwi w'urunani witeguriye kuzokina inkino z'amajonjora yo kurondera imigwi izokina inkino za basketball africa league ball eh, amenyesha ko iryo higanwa ryaje hageze O, ikinini ni uko abakinyi bamenye icyo bategereza gukora yuko amamaci nk'aya tu- tutwaye igikombe biduha icyizere cyinshi mu mugwi hagati Iki- ikimenyamenya ni uko izi aya makosa amashasha atuma amasikoro agenda hejuru mugana abakinyi barabimenya kugira ngo bashobore kubifa- kubifatirako nibaza yuko tubandanyije imyimenyerezo tugakosora cyane cyane muri defense gato byotuma twinjiza byinshi bakatwinjiza bike mu mupira w'amaguru naho umugwi wa flambo du centre waraye usezerewe mu nkino za afurika zihuza imigwi yabaye iya mbere iwabo uwo mugwi wo mu ntara ya gitega wakiniye inkino zose ku kibuga cya zamalek muri misiri kubera uburundi butagira ikibuga cyemewe n'amategeko ngo cakire inkino mpuzamakungu mu rukino rwa kabiri flambo du centre yatsinzwe ibitsindo bitanu kuri kimwe mu rwa mbere naho yari yatsinzwe kimwe ku busa umugwi wa zamalek niwe uzobandanya mu matsinda y'imigwi yabaye iya mbere iwabo nayo flambo du centre izobandaniriza mu nkino zihuza imigwi yatwaye ibikombe iwabo coupe de la confederation mu ihiganwa naho ry'umupira w'amaguru mu burundi ku ndwi igiri ya cumi rukinzo yatsinze bujumbura city ibitsindo bibiri kuri kimwe ni navyo kandi atletico new oil yatsinze magara young boys top junior yatsinze olympic star igitsindo kimwe ku busa no mu rukino rwari rwitezwe cyane hagati ya bumamuru na mesaje ngozi niko byagenze ku ntsinzi ya bumamuru vitaro nayo ikaba yatsindiye kanza united ku gihugu cyayo ibitsindo biri kuri kimwe naho umugwi wa egre no rukino rwayo na flambo du centre utabaye kuko uwo mugwi w'igitega wari mu rugendo uwo mugwi wo mu ntara ya makamba niwo uri mu kibanza cya mbere vy'ifata kibanza n'amanota mirongo ibiri ugakurikirwa na vitaro ifise amanota cumi n'icenda n'urukino rumwe rw'ikirarane mu kibanza ca gatatu hari musongati y'igitega n'amanota cumi n'umunani rukinzo ya kane ifise nayo nyene amanota cumi n'umunani nayo mu mamuru iri mu kibanza ca gatanu amanota cumi n'atanu n'inkino zitatu z'ibirarane imigwi iri mu bibanza bitatu vya nyuma ni atletico ni oil ya cumi na kane n'amanota umunani tigre noir ya cumi na gatanu n'amanota atanu nayo magara young boys ikaba ariyo iri mu kibanza ca nyuma n'amanota atanu muri handball naho mu nkino zo gusubiriza mu higanwa ry'ubujumbura golden team yatsinze galaxy ibitsindo mirongo itanu n'indwi kuri mirongo ibiri n'indwi rukinzo itsinda eagles ibitsindo mirongo ine na bine kuri mirongo ibiri na bitatu nayo umugwi w'igisirikare muzinga watsinze brothers team ku bitsindo mirongo itatu na bine kuri mirongo ibiri na bine igice ca mbere ciganwa kikaba cari carangiye umugwi wa brothers team uri mu kibanza ca mbere desire atungimana kigali ijwi rya amerika igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru ku bakinnyi bakanyushijeho kizabera mu rwanda umwaka wa bibiri na makumyabiri nine inkuru irambuye jean claude munyandinda mu mupira w'amaguru mu mpera z'icyumweru gishize ikipe y'igihugu y'u rwanda ku bakinnyi batarengeje imyaka makumyabiri n'itatu yatangiye umwiherero wo kwitegura umukino uzayihuza n'ikipe y'igihugu ya mari abakinnyi b'umutoza ive rwasamanzi bacumbitse muri hoteli yitwa materi boni konsiri mu mujyi wa butare muri uyu mujyi ni naho hazabera umukino w'u rwanda na mari uteganyijwe kuri uwa gatandatu kuri stade huye ni umukino ubanza w'intera ya kabiri mu rugendo rwo gushakisha itike yo kwerekeza muri maroke mu gikombe cya afurika mu mwaka utaha mbere yo kugera kuri iyi ntera ya kabiri ikipe y'igihugu y'u rwanda yabanje gusezerera ikipe y'igihugu ya libiya turacyari mu mupira w'amaguru aho mu mpera z'icyumweru gishize mu rwanda harangiye inama yari igamije gutegura igikombe cy'isi cy'abakinnyi bakanyujijeho iyi nama yari iyo kungurana ibitekerezo ku migendekere y'iri rushanwa rizabera mu rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane mu bitabiriye iyi nama harimo umufaransa lilian turam abanyakameruni patrick mboma na roger mira umunyagana antony bafowe umunyasenegali Kariru Fadiga ndetse n'umunyarwanda Jimmy Gatete ntitwasoza amakuru arebana n'umupira w'amaguru tutahuze kuri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda ahateganyijwe umukino w'ikirarane uyu munsi kuwa mbere uyu mukino urahuza ikipe ya APR FC na Police FC kuri stade ya Kigali Nyamirambo APR FC iri ku mwanya wa gatanu n'amanota icyenda mu mikino ine naho Police FC ikaba ku mwanya wa cumi na kane n'amanota atatu mu mikino ine ikagira umwenda w'ibitego bitatu kugeza ubu ikipe iri ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'agateganyo nyuma y'umunsi wa gatanu w'imikino ni Rayon Sport ifite amanota cumi n'abiri kuri cumi n'abiri naho ku mwanya wa cumi na gatandatu gatandatu ano wa nyuma hari ikipe ya Marine FC ifite inota rimwe kuri cumi n'atanu n'umwenda w'ibitego bitandatu tunyarukiye mu mukino w'intoki basketball irushanwa ritegurwa n'ubuyobozi bw'ikipe ya United Generation Basketball Club riri hafi gutangira iri rushanwa rigamije guha agaciro abantu bitangiye ikipe ya UGB rizatangira kuri wa gatanu ku itariki makumyabiri n'imwe y'ukwezi kwa cumi rikazasozwa ku cyumweru tariki ya mirongo itatu umwe mu bayobozi b'iyi kipe Jean Luc Cyusa aradusobanurira muri make uko irushanwa riteye n'umwihariko rizaba rifite mu bahungu bakina mu cyiciro cya mbere mu bakobwa cyangwa mu cyiciro cya mbere ndetse no mu rubyiruko bafite munsi y'imyaka cumi n'umunani hamwe n'abavetera abavetera no kuvuga ngo abahoze bakina ariko batagikina muri shampiyona nabo twabahaye urubuga kugira ngo bazakine iri rushanwa rero rikaba rifite umwihariko rikaba tuzatumiramo amakipe yo mu karere mu bahungu ndetse no mu bakobwa mu myaka yashize irushanwa ryari mu makipe yo mu rwanda gusa ariko uyu mwaka twarigize international mu bantu bazazirikanwa muri irushanwa rya basketball ririmo gutegurwa n'ikipe ya UGB harimo banyakwigendera Aimable Championnat na Jean de Dieu Nizeyimana yari Claude Munyandinda i Kigali hano dusoreje aya makuru hamwe na mukubiri ya baro wamfashije kukabagezaho mbashimire mwese kuba mukurikira radiyo ijwi ry'amerika buri munsi kandi muri benshi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi uboneye ishyano mu ishyamba ahanuza inkima bisobanuye ko umuntu agomba kwishimira ibyo afite hafi mugire umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana
babyeyi babyaye mugaheka tubifurije amahoro n'imigisha mwaho muri hose ku isi dore intashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri hose muze twumva amakuru kuri radiyo yacu pe ijwi rya amerika ijwi rya amerika muhunga wisherwa mudenderwa mudereri ndagacarishari kashirangabo kamazima kano kurimbura ingero utizimba mu kirago nibutse iby'amashuri maze mbyumva nk'ejo bampa icumi n'agakene ku bahungu umugabo ye ngo basore n'inkumi mbere urubyiruko abana n'abasaza turabazirika